iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mungu itariki mirongo ine n'icenda y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederica nkunikije nk'uko rero musanzwe mubizi umunsi ni kwa mungu tugiye kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri sanga ku munsi wa kabiri niho imibonano yatuganijwe n'umuhuza benjamin mkapa yahoze atwara igihugu ca tanzania yarangira iyo mibonano yari yatanguye ku munsi wa gatandatu ku igenekezo rya mirongo ine na rimwe ry'uku kwezi kwa gatanu iyindi nshuro y'imibonano ikiyago canke ibiganiro itekanijwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu abarundi barifuza ko ivyo biganiro bitomara igihe kirekire kuko uburundi bwatakaje vyinshi muri iki kiringo c'umwaka urangiye eh, buri mu kajagari ubwicanyi ubukene hamwe n'ayandi makuba barifuza kandi ko ivyo biganiro bitoba akaryo ko kumvikana hagati y'abanyapolitike bonyene hamwe n'inyungu zabo ku gatwe kabo nahubwo ivyo biganiro vyoba akaryo ko gushira imbere inyungu z'abanyagihugu muri zo hakaba harimo amahoro n'umutekano kwidegemvya kwishira abakizana hamwe no kwiteza imbere none ibiganiro canke imishikirano ikiyago mu gihe vyotangura bikwiye gushimikira kuki mbega abantu bose bafite uruhara mu kaga urundi bwagiyemwo barakwiye gusaba kigongwe abanyagihugu binjiranywe n'ubukene hamwe n'ayandi marira kuri ibi bibazo vyose rero uyu munsi twatumiye abashingantahe bakomeye bakurikirana politike mu burundi uh, turi kumwe na n'umushingantahe pensien ndayishimiye umuvugizi umugambwe uh, iprona uh, tukaba turi kumwe na emmanuel bamenyekane umurundi yahoze aba mu bubirigi muri iki gihe akorera mu burundi mu kanya kandi turiko turarondera mushigantahe tasien sibumana telefone yiwe iracatugoye ariko mu kanya nibaza ko tumubona hanyuma rero nashaka rero tuvuge kuri ivyo bibazo vyose ibibazo twari dushikije mu kanya nkaba nashaka gutangura ku mushigantahe pensien ndayishimiye atubwire ikintu abona ko mu gihe ivyo biganiro vyotangura mu ndwi nka zingahe zine canke mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ikintu mubona vyoshimikira ko nibihe imbere ya vyose ariko nashaka mbanze ko rabonsa abashinga ntahe Ponsier ndayishimiye hamwe na Emmanuel bamenyekane muri aho murakomeye
Ego turakomeye gose
najewe hano i Bujumbura Emmanuel bamenyekane ndakomeye ndabaramukije abanywanyi bose ba Voix d'Amerique mwiriwe neza murakoze kuba mufashe aka kanya kugira ngo tuganire kuri ivyo bibazo bikomeye cyane rwose biraje ishinga uburundi nashaka rero dutangure kuri wewe nk'uko twari tubivuze mushinga ponsiyo ndayishimiye ikintu mwibaza ko coganirwa ko eka ikintu woshira imbere cyane cyane muri iki gihe muravye ukuntu ibintu vyifashe mu burundi niki
nagomba ubwa mbere na mbere ntangure nshimire umuhuza muri bino bibazo by'uburundi ndamushimire kubona yarashoboye gukoranya abarundi n'isango twari turindiriye cyane ndetse iminsi itari mike none kubona umuhuza benjamin mukapa yahoze ari umukuru w'igihugu cya tanzania yarabishyitse ko n'iteka ku barundi n'iteka no kuri we ndetse n'iteka no ku gihugu cya tanzania rero icyo tubona mu mugabane ndasigana ipona nico tubona ibiganiro abanyepolitike boshimikira ko ubwa mbere na mbere no guhagarika ubu bwicanyi tubona hirya no hino muri ino minsi ngaha mu Burundi wacu turabona yuko hariho umutekano muke nibyo tugereranije n'ingene mu minsi iheze byari bimeze turabona yuko habaye intambwe mu byerekeye umutekano ariko umutekano si wose rero tukabona yuko icyo abanyepolitike boshimikira ko imbere y'ibindi ni ukugarukana umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi icya kabiri yego duga ku ijambo
icya kabiri tubona abanyepolitike boshimikira ko ni ukugarukana ukwizerana hagati ya bonse rimwe hagati y'abarundi kuko ahaciye ibintu nk'ibi hasiga kwinubana hasiga inzigo hasiga ndetse n'agahinda kubabuza ababo rero twabona yuko leta yogerageza abanyepolitike bogerageza bakagarukana ukwizerana hagati y'abarundi kuko twaragiye turabona ko hariho ndetse n'abashatse kubikwega kwega ngo bagire iby'ubwoko mugabo atari iby'ubwoko ni uko rero turabona ko abanyepolitike boshimikira no kuri icyo cyo kugarukana ukwizerana hagati ya bonse rimwe ikindi cya nyuma mbona boshira imbere ni uguhungura ni ukuhungukana impunzi impunzi z'abarundi zahungiye hanze ku bwacu n'ibyo bitatu tubona boshimikirako murakoze mu shantahe pension ndayishimiye ndabona mu shantahe tasien sibomana nawe aheje gushika mu shantahe tasien sibomana mwiriwe neza
mwiriwe neza murakoze kuba mutoya akanya kugira ngo tuganire turi ko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ikintu abarundi boshira imbere mu gihe imishikirano cyangwa ikiyago cyangwa ibiganiro mu gihe vyotangura mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu nk'uko vyatangajwe n'umuhuza ariko nashaka mbanze mpe ijambo na Emmanuel bamenyekane turi kumwe ngaha nawe nyene agira ico avuze hanyuma turaha ijambo Tasien Sibumana namwe mushiya ntahe Emmanuel bamenyekane nashaka mutubwire ibintu vyoshirwa ku rutonde rwa mbere kugira ngo abarundi baruhuke n'ikihe mu gihe ivyo biganiro canke iyo mishikirano ikiyago vyotangura
egome murakoze kumpereza ijambo nkaba nshatse gushimira imbere ya byose mwebwe nyine mwaduhaye aka karyo kugira dushikirize icyumviro cyacu aha kuri va d'amerike nanjye nkaba nifatanije n'uhejeje kuvuga kugira nshimire umuhuza yahamagaye abarundi kugira bashobore kuganira ibi bibazo turimo muri kino gihe mugabo jewe icyo nashaka kumenyesha icya mbere ni uko mbona ko intumbero ibyo biganiro byakwiye gufata mfise ubwoba bw'uko atariyo bizokurikiza kubera yuko ibibazo dusanzwe dufise ni ibibazo dufise kuva uburundi bwikukira ni ibintu bijyanye n'ubumenyi no kugira abantu bize b'incabwenge bafise culture de l'education hacamona ko kenshi na kenshi hano mu gihugu yamye ibura nkikekare nkabona ko ubu ibiganiro bizohava bifata intumbero yo guhanahana ibibanza gusa ukazosanga rero ntidutoye umuti urama wotuma abarundi babana nk'abavukanyi bagira ibyiyumviro by'iterambere nk'uko byategerejwe kuba ku bwanjye rero nicyo kintu ubwoba cyane rwose ku bibazo nyamukuru by'igihugu bijyanye n'ibi bya edukasiyo ubona kwiguma itituka kuva uburundi bwikukira kandi n'abagiye biga bagiye bajya mu mashuri ugasanga benshi baragiye bapfa bishwe muri bino bihe twagiyemo bashobora kutazobivuga
icya kabiri duga ku ijambo icya kabiri nabona bari bakwiye kuzoshimikira ko nacyo nyine mbona mfite ubwoba ko atazovuga ni ibi nyine byerekeye intwaro rusange bya demokarasi bya bone guverinance ndabye uburundi bwaje buva n'igihe no gutangura kugira igihe imigambwe myinshi ize mu burundi twari twaragize intambwe ikomeye cyane rwose mu bya demokarasi n'ibya bone guverinance muga nko kuva mu ntango y'igihugu cikukira ibivuye mu matora urabona ko ari hakagwi k'abarundi katigera kabyemera na rimwe kagaca gashaka gucisha ku buhomba batowe cyangwa kugarariza ibyabivuye mu matora kugira baje mu bibanza abenegihugu badashoboye kubahereza icyo kibazo mushikirije
icyo nacyo kiri mu byo mbona batazovuga yuko bazoca bajya kurwanirira ibibanza gusa mwe cya nyuma nashaka kuvuga nacyo nyine mbona gikomeye muri bino bihe kandi cyane gituma tudatera intambwe ni ikintu kijyanye n'imigenderanire y'ibi bihugu byacu n'abanyaburaya yuko abanyaburaya barafisemo uruhara runini cyane rwose mu ngorane twaba dufise kuko ntabwo babyorosha na gatoya mugabo iyo ni mu ncamake y'ibyo bibazo bitatu mbona byari bikwiye kujya mu biganiro ariko mfise ubwoba ko bitazojamo kubera yuko tutizera neza aba ariko icyatumye rero tuja mu biganiro kuko intumbero twari twafashe yari ibereye ivyo bibazo mu mushikire turabigaruka ko umushantahe Poncien Ndayishimiye yavuze ikibazo cyo kwizerana kugarukana amahoro muravuze ikibazo cyo kugabura ibibanza ni ikibazo abarundi benshi bagarutse ko bavuga ko batifuza ko ibyo bintu byoba bimeze gutyo n'icyo kibazo rero cya demokarasi turabigaruka ko ariko nashaka nk'ijambo umushiyantahe tasien sibomana nawe atubwira ikintu yibaza abarundi boshimikira ko muri ibyo biganiro mu gihe byotangura nk'uko babitangaje mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu umushiyantahe tasien sibomana
murakoze federico ku bwanje mbere se ku bwanje no ku mugambwe mvugira w'abadasigana bituma utemera ibyo ubutegetsi buri burakora icya mbere ni uko hohagarikwa ubwicanyi kuko abarundi bariko barapfa ni benshi abanyuruzo ntitumenye irengero abapfungwa ataco bazira ni benshi abahunga bata izabo ni benshi ico kibazo rero nico coza imbere y'ibindi kubw'iwacu ica kabiri ko twese tuzi ko intambamyi intandaro y'ayo magume turimwo ari ihonyangwa ry'amasezerano yarusha tubona ko mu maguru masha umuhuza cyangwa abahuza mu matati y'abarundi badufasha gushyiraho umugwi w'amaho wo guhagararira ikurikizwa n'ishyirwa mu ngiro y'amasezerano yarusha aha uwo mugwi tuba tugasaba ko woba urimo abarundi batowe kubera atamakemwa bafise n'abanyamahanga baserukira amashyirahamwe kumakomeye amashyirahamwe nka muronka n'ishyirahamwe rya onu ishyirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bihurikiye mu bumwe bwa afurika aya mashyirahamwe yo muri aka karere ibihugu by'ibiyaga bigari n'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko kugira ngo bace badufasha kuraba ibintu byose biri mu masezerano yarusha bitarashyirwa mu ngiro bishigwe mu ngiro bukwe na bukwe bace badufasha kuraba ibitigiri byashinzwe byashinzwe n'abarundi bagiye kuganira yarusha bikaja muri ayo masezerano bikaja no mu ibwiriza shingiro kugira bibuze amabi y'ihonyabwoko bibuze n'amakudeta aha novuga ibitigiri bitegekanijwe mu ibwiriza shingiro no muri akorudarusha mu nzego z'umutekano mu gisirikare mu gipolisi mu rwego rw'iperereza kugira ngo ibyo byubahirije kuko byose bica ngaho nyine abagomba guhonyanga amasezerano yarusha kugira bagire inguvu abanza gusambura izo nzego nk'uko tubibona ubu ikindi kibazo aha harimo ibibazo byinshi sinabiteba ko ariko gukurikiza amasezerano yarusha ni ukuraba ibyo byose byari bitegekanijwe bitaraja mu ngiro mbega inzego z'ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara buri ko bushyirwaho nk'uko baganiriye arusha babishyitse ko mbega urwego rujejwe gutatura amatati y'amatongo no kuraba ibibazo by'ibindi bisigwa by'abantu baba barahuye n'aya mahano y'uburundi burimo bimwe bya komisiyo tere otre bien biri ko bikorwa nk'uko abarundi baganiriye arusha bakabisezerana imbere y'amakungu bari barivuganye ibyo byose bigasubirwamo inzego zitegekanijwe mu masezerano yarusha no mu bwiza shingiro novuga nka observatoire novuga umugwi novuga ujejwe guhasha no gukinga mbere mbere yo guhasha yuko daboro gukinga ibyaha by'ihonyabwoko amazi yose akorwa mu ntambara n'ibindi utegekanijwe n'ibwiza shingiro imyaka cumi irahebye utarigera ushigwaho ukajaho ibyo umugwi wo kunywanisha abarundi conseil de international ukajaho novuga mu majambo make uwo mugwi ugizwe n'abarundi n'abanyamahanga wamaho wo gukurikiza amasezerano yarusha uwo dufashije byose ica gatatu tubona
musozere musozere gushiraho inzego zihumuriza abarundi bikizerwa n'amakungu kugira tubire gufasha uburundi nabona abarundi twugarijwe n'ubukene bwinshi imiti yaraduze ibifungurwa byabuze ibiciro biguma biduga ifaranga ryacu riguma rita agaciro kubera twahariwe ivomo n'ibihugu byahora bidufasha ibyo rero ntibizoshoboka hatabonetse inzego zizigiwe n'abarundi zikaba zizigiwe n'amakungu icya nyuma muri bikuru bikuru ni ugushyiraho icuka cyiza kugira ngo twitegurire amatora mashasha kuko ay'ubu ntiyakurikije amategeko y'uburundi yakurikije amategeko mpuzamakungu nicyo gituma n'inzego zavuyemo zitemewe haba ku gice kinini cy'abarundi n'abanyamahanga nyine ibyo rero nibyo mwavuze ikibazo gihambaye muri ubwo buryo niho tuzoca dushyiraho ingena amaradiyo ya sambo basubira gukora ibimenyeshamakuru byahagaritse bigakora amashyirahamwe ataharana inyungu za politiki yahagaritswe reka ndabasabe bashira ndahe mwese ko muri batatu ndabasabe abatunze bagatungurwa bafatiwe ubusa muri aya magume turimo reka ndabasabe reka ndabasabe reka ndabasabe mu kanya gatoyi tasien sibomana poncien ndayishimiye na emmanuel bamenyekane ndabahaye ijambo muce muraba ku isaha yanyu ntihagire urenza umunota umwe mu nyinshi muzaba mumpaye muzaba mukoze nimutabigira muzaba muriko mutariko murafasha abantu bafite ivyiyumviro vyinshi bashaka gushikiriza ngaha ku radio ijwi ry'Amerika tubibutse ko kandi muriko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Vincent Vincent miriwe neza
miriwe murafite ikibazo murafite iciyumviro yego ndafite icyumviro ndaramukije n'abatumire bose uko ari batatu yego yego wenda ndabakengurukire ko bemeye kwitaba ikiganiro nk'iki ko n'ikiganiro gihambaye cyane urakoze ariko je ndiko ndaraba ndazi ibiganiro nabyo kuba ni byinshi hamaze kuba imbonano itandukanye ugiye kuraba igihe icyo mbona gikwiye guhagarara ko cyane byihutirwa ni mu mutekano w'abanyagihugu cyane cyane ugiye kuraba mw'izi mvurudu nazo zatanguye kuba kenshi usanga abanyagihugu abanyagihugu kenshi bato bato aribo bahasiga ubuzima kuva igihe cy'imishamirano bijyanye na manda igira gatatu ibaye turabona yuko abanyagihugu benshi bato bato aribo baguma bahasiga ubuzima bapfa byemeza yuko rero icyo icya mbere mu biganiro bohera ku bwa mbere ari uwo mutekano w'abanyagihugu ariko je ndabona yuko ndazi opozisiyo aho ihagaze ivyo y'amerika iravuga ivuga yuko hanini bahagaze ku gicanyi na manda igira gatatu mwumva leta nayo ikavuga yuko yamaze kwerekana aho ihagaze ndumva nenga igitwikira ngo ibibazo nta kintu kinini kizaba kivamo numva ivyo tasiyana avuze ko yavuze ibintu vyinshi kandi birakenewe vy'ukuri ariko icyo mbona ryo ni uko ibyo yavuze byose bagiye kubishyira mu ngiro ndabona yuko cyaba bishyika no mu bihumbi bibiri na mirongo na gatanu kuko abategetsi ba kino gihe benshi bamwe bamwe usanga badakunda igihugu bamwe bamwe n'abandi n'abandi usanga bamwe batega imitego abandi bisanzwe iyo abanyepolitike bakunda igihugu bashyira imbere cyane cyane umutekano w'abanyagihugu kuko urabona yuko kenshi abanyagihugu aribo bahashyira ubuzima amaze tasiyano rero mbega hamwe ibyo byose yasabye bitoba icyo batekanya ni igiki urakoze
urakoze vincent ikintu kimaze kwibonekeza ni uko abarundi basa n'abatacizigiye abanyapolitiki baravuga ko ivyo biganiro nk'uko vincent bivuze bishobora gufata igihe kirekire hakaba kandi hari ibibazo bihambaye cyane rwose kugarukana umutekano vyogenda gute ikintu kibuze kugira ngo abantu bareke kwicwa n'ikiye mu burundi n'ubu tubona ko inzira nziza yo kumvikana eka imibonano ikiyago byatanguye eh, umushikana eh, tasien mutangwe mwishure mucuraba ku isaha nturenze umuntu umwe nanje nzoba niko rayiraba
urakoze cyane icyo nabamenyesha kandi catunejereje muri umugwi twajanye kubonana n'umuhuza nuko twese duhuriza ku kintu gihambaye tuti abarundi barashitse ku masezerano yarusha inda rero w'umushingi turabe ingene ayo masezerano yokurikizwa atagahaze karimo icyo ni ikintu gihambaye ibindi bibazo bije mu nyuma mugabo ubu une tugende dusubira mu mpare nk'izamaze imyaka ibiri aho bari ko baharira gushyika ku masezerano y'arusha turi ko tuhasubiye mu magume kubera hariho abatagomba kuyakurikizwa twebwe rero ko duhuriza kuko dushaka ko yakurikizwa reka dusabe urwego ruzoyaharanira rukayahagararira kugira tuyakurikize urudome ku rundi icyo cy'umutekano ndacuba cyane kuko nabyo nicyo nahereyeko tasiye ntaguciriyemo tasiye tasiye ntaguciriyemo tasiye ntaguciriyemo nta bundi buryo bwari buhari kugira ngo abo muvuga ko bari bararenga ku masezerano nta bundi buryo bwari gukoreshwa kugira ngo abarundi ntibarinde kuja mu ngwano ubukene ntibubinjirane aba urakoze cyane mu kanya gato amasaha na mirongo itatu twebwe uko tuva tuvuga niko tubyuka tuvuga iki kibazo nticyavutse buca tuja mu matora cyari cyavuzwe imbere bati hariho iby'amasezerano yarusha arekurira abana bariya n'ibyo atatabarekurira muri ibyo harimo ko atamurundi yaba piyeri nkuru nziza cyangwa ubundi wese yoba atwaye igihugu manda zibiri ayo masezerano yarusha ariya byari byiza shingiro biranditse neza ko atawe umurundi arekurewe kugira ikiringo cya gatatu ariko ivyo ntivyotuma haba ingwano ntivyotuma haba ingwano abarundi bose bakarinda kuri- kuvyishura reka reka duhe ijambo reka duhe ijambo na Emmanuel ingwano ntiyatewe erega reka- ingwano ntiyatewe n'aba- n'abagomba ko ayo masezerano yubahirizwa Yego.
yatewe n'abagomba ko ahonyahangwa reka duhe ijambo Emmanuel kibazo mu bumenyi reka rero.
ku- ubu ndatangwe kubaharura im- iminota muri benshi kuko n'ahandi nta bantu twosanga bariko barabaza ibibazo vyabo Emmanuel bamenyekane Em- em- ego urakoze Emmanuel amenyekane kuri ico Murakoze kibazo namwe.
mu kivuga ku iki ikintu cokorwa kugira ngo ubwo bwicanyi buhagarare barafashe inzira yo gutangura kuganira ariko abantu barabandanya kugandagurwa umutekano ni muke mu Burundi ivyo bintu mubisigura gute
Me- murakoze Eh, hano mu burundi turafise umuco nobwa nohava ndawita n'umuco kama wuko hamye hariho ubwicanyi nama ndabicisha nama mvuga ko ari kuva uburundi bwikukira ariko abamye babigira nta n'umwe bigeze bakurikirwa na rimwe bica biba umuco umugenzo abarundi bagenderako kenshi na kenshi abenshi basaba ngo umutekano ugaruke nibo kenshi na kenshi usanga aribo bariko baranawungabanya ko twebwe nitwige kuvuga tuvugisha n'ukuri kandi iyo twabana tutavugisha ukuri ibintu bizoguma bitugora n'abashaka kudufasha babura ukugene badufasha Eh, icyo nashaka kuvuga rero ni uko eh, uyu mutekano nibyo warahungabanye kubera yuko hari abari babishyize mu mugambi kugira bawuhungabanye berekane ko leta iriho itabishoboye idashoboye gutwara kuko nk'uko muri muheje kubibaza eh, en- icyo mbona ikiringo cy'umukuru w'igihugu ariho uburundi mu burundi ubu nticyari gutuma tuja mu ngwano akarorero nkunda gutanga n'akarorero k'ibyabaye muri senegal abudulayi wade yaragombye kwitoza ku ikiringo kirengeyeho abari muri politike bose bakoranira hamwe ibyo bise emu ventura imigambwe mirongo ibiri n'itatu ijya hamwe ijya mu matora iramukura ku butegetsi batarinze kurwana biciye mu matora Yego, me- no mu burundi byari gushoboka yego me- mu ikindi nshingantahe cya nawe kabiri ikindi cya kabiri Nabahaye umunota ndakivuge, uraza uraraba ni akandi neza.
karorero ntanga nako muri burkina faso muri burkina faso hariho aba- abasoda bafashe ngo baragombye gutegurika guverinoma y'ifata kibanza abenegihugu barabiyamiriza barasubiza ibigwanisho ntibasubira kuvuga ngo bashaka amanegosiyasiyo ngo kugira baje mu ntwaro twebwe mu burundi urabona abantu barenze amategeko bayazi bagaca basaba ibiganiro kuja baje mu mu ntwaro Yego, me- ura- badaciye mu matora mu urakoze nzira zizwi.
urakoze mushikana Ni rero Emmanuel nshaka bamenyekane kumenyesha gikuru ko badakurikiza amategeko benshi nawe mushanahe Poncien ndayishimiye abarundi mu biganiro bashikirije ku- aha, kuri radio ijwi ry'Amerika bavuga ko ah, bisa nuko abarundi bamaze kumenyera ibintu bivuye mu biganiro ah, n'ivyo biganiro nyene ugasanga ivyo bintu bivuyemo ntibimaze imyaka myinshi basubiye nkuko babivuga mu gifaransa muri case départ bagasubira mu ntango bagasubira kuja gu- kuganira ibiganiro vyabaye ni vyinshi cane gose muribaza ko abarundi baba batanguye kumenyera izo ntwaro zivuye nko mu biganiro aho ku ja mu bindi bi- bi- eka intwaro ziva muri demokarasi hamwe n'ibihu- n'ibi- n'igihugu kima- kiguma gitera imbere
Eh, twe twovuga tuvuga yuko mugabo ndasigarana iprona yuko eh, ibibazo byose bi- bivutse mu gihugu ko byotorerwa inyishu biciye kuja inama n'ingingo harabaye ibiganiro n'ivyo igihe twashiraho amasezerano mu rw'abarundi twaragize ibiganiro igihe c'amasezerano amahoro yarusha mugabo novuga nti abarundi ntiba- ntibararambirwa kuko ibiganiro nivyo vyonyene bizotora inyishu z'ibibazo abarundi bafise ndetse twe turafise umwizero ko nibi inye vyabaye iyo haza kuba ibiganiro imbere y'uko eh, ibi biza kuba abantu bakaganira ku byo batumvikanako ku bijanye n'ingene babona ibwirizwa nshingiro amasezerano mu- amasezerano yarusha ibi ntivyari gusha ngaha bishitse rero mwari mwavuze muti nta bundi buryo bwari kuba buhari kugira ngo eh, inyishu zitoke bidaciye mu mu- mu nguvu muri iyi prona tuvuga tuti twebwe kuja inama n'ingingo niyo nyishu y'ibibazo biri mu gihugu rero kubona abantu baragize ba- baraciye mu myerekano bakaja mu vy'ingwano muri iyi prona turabazwa n'abapfuye turabazwa n'abahunze turabazwa n'aba- n'abapfunzwe n'abakomeretse ku buryo tuvuga tuti ibintu ntivyari guca mu ngimba vyari guca mu mu- mu mwumvikano abarundi bakumvikana uti vyogenda gute kugira ngo umutekano ugaruke kugira umutekano ugaruke ni uko two turiho turabibona ni uko harakwiragijwe ibigwanisho mu gihugu hagati mu banyagihugu na cane cane mu gwaruka ni uko ivyo bintu vyo- ivyo bigwanisho vyokugwa mu banyagihugu babifise bada- batabifitiye uruhusha ikindi ni uko eh, turaba ingene kugira ngo eh, kum- kumbure umwumvikano ugaruke neza amahoro agaruke neza ingene izi nzego z'umutekano hogaruka icuka ciza kuko turabona yuko Patient- hariho agahaze naho nyene Pose ndayishimiye havuzwe ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kuvugana ukuri ico ni ikibazo kigaruka umwanya wose aba ni kuki aba bantu batavugana ukuri ari navyo bituma eh, ivyo biganiro vyama biko- biraba igihe cose mu kanya gato amasegonda mirongo itatu
Eh, igituma abanyepolitike batavuga n'ukuri ni uko baba bafise ibyo bariko bararondera vyabo bi- bijanye ngira ngo n'inyungu zabo eh, zonyene atari inyungu eh, z'abanyagihugu bose kuko iyo aba bayaga bashira imbere inyungu z'abanyagihugu ni ukuri amahoro yogarutse kandi inyisho yobonetse mugabo ni uko baca bashiramwo utuntu tujanye n'inyungu zabo bonyene Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika jean mwiriwe neza
ndabahaye mwiriwe ndaramukije n'abatumire bose eh, barakumva urafise ikibazo urafise Yego, icyiyumviro duza nashaka ubwa mbere kubanza kubaza ikibazo eh, cyane cyane nk'uyo muporona eh, afise ishami ryiwe kuko hari umuporona yemewe na leta yemewe no mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu
duga kwijambo
ego nashaka kumubaza eh, kuko avuze ngo eh, igituma abanyepolitike mu burundi batumvikana nkamubaza nti mbega ko abo banyepolitike mu burundi batumvikana ni kubera iki nk'uko nawe nyene hariho n'abandi bo muri iporona nyene ko iporona hari ishami zibiri icotuma iporona yoba ari imwe ikaba irimwo amashami abiri hanyuma ntiyumvikane ntabona yuko kumbure yoba ariyo eh, kumbure ngeso mbi yerekana kuko iporona ariwo mugambwe wa mbere wabayeho wari wa rwagasore hanyuma ubu ukaba harimwo mwi- mw'ibice bibiri mbega ubu barundi twokwemera igice kihe ko hari igice cemewe na leta gishaka amahoro hakaba n'ikindi gice cemewe kitemewe na leta kiri kontrere na leta mbega nk'uyo o, kwiyarusha bagiye hanyuma bamwe bakagenda agaca avuga yuko ngo abagiye yarusha atobemera none ubu abona ko amahoro yoshobora kuboneka gute cyangwa abanyepolitiki bashobora kuboneka gute kandi mu burundi nyene ngaho iwacu niyo iporo nitumvikana ico ni ca mbere
nyarutsa icya kabiri nashaka kumubaza mbega ubona ko eh, ivyo biganiro vy'iyarusha biriko biraba ubu byarabaye ubwa mbere none ico gihe vyaba ubwa mbere ko benshi bavuga yuko ari abantu ubwa mbere bagiye kuko babona yuko badashobora kuronka ibibanza muri leta bakaba bavyise mbere amagaburanyama mu kirundi ngaho iwacu none ubu u- hoho niwe ko barashaka ivyo nyene
Eh, urakoze jean reka dutangwe kumushyirahe tasien eh, sibomana agira icyo yishyuye umunota umwe mu- muhe inyishu ngufi ngufi kuri ivyo bibazo bibiri Ah, n'abashinga ntayo bagire ico bavuze kuri ivyo bibazo bishikirijwe na jean Eh, pensien eh, mwambariya tasien sibomana Eh, murakoze cyane sinhera kuko wowe yita yohani ndamuzi ku- ku ijwi yitwa kaburungu mu bisanzwe ikibazo cya mbere eh, nivyo iporona eh, irimwo amashami abiri mugabo hajyanye babahenda ngo ni ukutumvikana ku ntumbero eh, iporona yotegereza gufata turavye amahano uburundi buriko buracamwo ingorane eh, ni uko leta eh, n'umugambi uri ku butegetsi ubu bavuze bati tube kugira tugume dutegeka atawe twagaganya ni uko imigambi ikomakomeye twoyica mu mice ivyo vyarashikiye iprona vyarashikiye fnl vyaraye vyarashikiye fudu ibihe iminani vyaba Eh, mu- none ubu nawe mu- mushikantare- bagira mushikantare itonde.
Tasien- Ico ingorane mushikantare, eh, ni ta- umugambi n'ubutegetsi Tasien butagira Sibomana, umugambi Sibomana.
ukomeye buhangana.
ico Ica ci- kabiri, ico ciyumviro ntaguciriyemwo ico ci- co kuvuga ngo imigambwe irigabura ngo n'abategetsi bayigabura ivyo nibi n'amakuru y'ukuri Eh, Federico, I- i- iyo aba ari ukuri mu mugambwe uri ku butegetsi hari- ha- harimwo iryane n'abarundi barakizi niba utacemera uko ni uburenganzira bwawe mugabo mugabo izo njyane ziri mu migambwe yose urabizi ndaguha akarorero aha twari yarusha uwakuye minani yaratumiwe kandi na minisitiri dore nkuriye itaramwemeza kubera byarimo burya aserukira uburundi mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'akarere ko muri afurika y'ubusereko eyasi ariko murabenziriza none eh, mu mugambwe uri ku butegetsi naho harimo indijyane za politiki uravyemera
yaba zitarimo noneho n'abafuronderi baba baravutse reka tubireke Eh, reka bandanye kiciyumviro yego nicyo gituma eh, ibyo birazwi abarundi barabizi nabo bakigaruka ko nicyo gituma ntanabiteba ko Eh, icya kabiri yabajije ati abagiye barusha eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'amajana icyenda mirongo icyenda n'umunani baba bagiye kugabura ama- a- inyama hari abakunda kubivuga mugabo eh, ubiraze neza barakoze ibitari bike kuko yaba ibyo bashitse ko twabikurikiza uwuje ku butegetsi akabyisunga nta njyane z'amoko nta bwicanyi ubu canke buriya nta gusesagura itunga ry'igihugu biba bikiranga intwaro turiko turabona Yego, me- ingorane niho navuze niho mpereje n'ubu dutegereza kuronka ikidufasha ko ayo mategeko ayo masezerano y'iharusha yubahirizwa urudome ku rundi niwo mushinge tubona twofatirako Ego me- nawe mushantahe Emmanuel bamenyekane ku bibazo vyabajijwe na Jean mu kanya gato cyane gose urabe ku isaha yawe umunota umwe
murakoze Eh, ikibazo jean aheje kuvuga nicyo nari natanguriye ko mvuga ko hariho culture yo kubesha yo kuyobeza abahizi ah, abahigi i- iri mu mu barundi Eh, nk'uko yabivuze neza biragoye n'umuhuza kuzotora inyishu ya- y'ibibazo dufise igihe nk'uko ya- atanze akarorero ka iprona ishobora kugenda abantu bari mu mugambi umwe batavuga ururimi rumwe none wumva umuhuza we yobi- yobihera hehe Ah, i- i- iyo ni culture iri mu ba mu banyepolitike bose ba hano i burundi nicyo gituma jewe naguma mfise ubwoba bwe- n'ivyo biganiro biko biraba ko bizotugora gutorera inyishu yuko bariko bajayo kurondera ibiti umwe wese ku giti cye- ku izina ryiwe niko barondera i- i- inyishu y'ibibazo uh, vy'amagara y'abantu vy'amashure vy'indero mu mu gihugu vy'ubutunzi sivyo bagiye kuvugana oho ico gihe nibagenda barondera ibiti vyabo mu minsi mikeyi igiti umuntu arakironka buke bakakimwaka bakimwatse agaca fronda agaca agira umugambwe urumva ko ivyo bitazotujana kure Ego Nico me gituma nguma nsubira inyuma ya de question fondamentale abarundi bari bakwiye kwicarira kandi izo mu kuvyicarira ntibari bakeneye no kuja yarusha Ego, bari reka- kuvyicarira bari n'ahantu mu gihugu reka duhe ijambo na Poncien ndayishimiye nawe nyene umunota umwe Poncien
Eh, murakoze icyo nagomba kuvuga ni uko eh, ndashima uyu yaje kuvuga ati mbe mahoro yoboneka gute eh, eh, ngo abaporona batavyumva ko batumvikana Eh, ivyo binyereka ko hariho umwitwarariko bafise ku mugambi ndasiganiye iporona ko inyishu bayihanze ku mugambi ndasiganiye iporona ko ariyo bahanze amaso ariko novuga yuko nta iporona zibiri zihari mu burundi iporona ni imwe rudende abavyumva ukundi bafite ibyo bagomba gushikako nabavyumva ukundi mugabo iprona ni imwe rudende nta iprona zibiri zihari kandi nta mababa hari muri iprona Eh, Uko- tatiana ndamushima ko yavuze ati hariho ntidupfa akarangamutima twapfuye akarangamutima ntidupfa akarangamutima twapfuye disons la vision nibyo nta karangamutima turiho turapfa ibyo twapfuye turabizi abarundi barabizi Eh, nibaza ko n- na- n'imanza zacitse wogenda akazirondera akazisoma yobona ko atakarangamutima Ego twapfuye me rero ni uko ku bwanje abarundi ntibagire umutima uhagaze ikibazo kizotora inyishu arusha ninagenda porona nigenda ivuga itanga ibyiyumviro bitomoye amahoro azoboneka nta nkeka Ego me tubibutse inshuti mwese ko muriko mura- murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise uwundi munywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Christophe mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murafise ikibazo murafise iciyumviro munyarutse
yego murakoze kumpa ijambo yego nagomba kuramutsa abatumire bose barakumva ni vyiza
cyane cyane nagira nterere sitasiyo sitasiyo umuporona
yego birazwi ko umugambwe uporona niwo watanguye gushingwa kandi twarawemera cyane ariko bitewe n'ubutegetsi bwaje buwucamwo kabiri biratuma abawe abemeye iby'ubutegetsi bushaka gukora barabukuri- barabu- barabukurikira abatabyemeye bakabashyira ukwabo niyo mpamvu ubona ari ibi abo bari ukwabo bate- batemewe na leta n'abakunze amahoro abo bagiye hiyo nabo kuri cndfdd ni abatayakunze ok ngarutse ku biganiro nabyo icyo ntusaba umuhuza ni uko bubanza kugarura amahoro n'ituze mu gihugu kuko abenshi nta mahoro bafite ntacanza ku banyepolitiki benshi ubu barashinga politiki ari nka bizinesi kugira ngo yiyubakire inzu nziza yishakire imodoka nziza ata mutima afite ku barundi n'abashaka kuyobora nicyo cyiyumviro cyanjye murakoze cyane murakoze christophe ibyiyumviro bitatu nashaka nk'ijambo bwa mbere na mbere umushyirantare ponsiyo ndayishimiye agira icyo avuze ku byo mushikirije ku byerekeye umugambwe pona hanyuma mwasabye ko hoba ituza ni byiza cyane rwose hanyuma n'icyo kibazo gisubiye kwerekana ko abarundi batizigiye abanyapolitike ariyo yamagaburanyama mwamye muvuga mu kanya gatoya cyane rwose mushikirantare ponsiyo ndayishimiye umunota
urakoze cyane cyane cyane uyu aje kuvuga yashimikiye kuri ibi byo muganga adasigana iprona avuga ko ngo ngo abashaka amahoro ngo ko ari abo ngo batariye ngo muri cndfdd ntabwo namubwire yuko muri iprona nta cndfdd turimo twe turabadasigana icyicaro ni cya kindi cy'umuganga adasigana iprona ni cya kindi icyivugo ni cya kindi imigambi ni yayindi akarangamutima ni ka kandi rero abo bagomba kubifata uko kutari ko numubwira ahubwo ko yorekera icyo kibazo abadasigana bo nyine kuko inyinshi ziva mu badasigana abatari badasigana kumbure nibyo birabateye impumbe birabatera impungenge ngo amahoro yaboneka gute abaporano batari barumvikana ntibacike umutima n'ukuri icyo ni ikibazo gisanzwe kandi mu migambwe yose yo ku isi ibyo utubazo nk'utwo twamaho n'ibisanzwe ndetse muri iyi porona twebwe tuba dutanga intererano zitomoye yarusha ku buryo ndetse no mu masezerano amahoro yarusha iporona yagiye imbere n'ubu turi ko tuje imbere mu gutanga intererano zitomoye zogarukana amahoro amasegonda mirongo ibiri umushirantahe christophe yavuze ikibazo abarundi bakunda kugaruka ko ko abanyapolitike nk'ubu baba basa n'abari kubagira nka bizinesi usanga ari amagaburanyama twavuga icyo ni icyiyumviro cya christophe amasegonda mirongo ibiri
ibyo by'amagaburanyama ni byo kumbure turagenda turabibona mu biganiro bimwe bimwe byagiye biraba ariko rero igikuru ni uko bashika ku masezerano kandi amasezerano bakayatera ko igikuma bagafata angajima kenshi ndetse uko ndabibona ni uko ibipfa bipfira mu gushyirwa mu ngiro kw'ayo masezerano n'ayahandi hoho turabona yuko baragenda iyo arushaho amaze y'imyaka ibiri twifuza ko ubu unye bumarayo amezi abiri gusa cyangwa indwi zibiri gusa ibiganiro bikanyaruka ntibitebe ko ntibitebe ngo utware umwanya muremure kuko abarundi turarambiwe siyansi y'ubumana kuri icyo kibazo cya christophe cyane cyane kivuga ko abanyapolitike bo bari kuraba ukuntu atamutima bafite ku banyagihugu mu kanya gato cyane ni utubazo tubiri kuko yari yavuze izina ry'iwanjye nicyo gituma mwahaye niko ponsiyane bari babajije bwa ntacu kuko cyari prona igituma namubajije tasiyan igituma igituma namuhaye ijambo bwa mbere ni uko igituma namuhaye ijambo ni uko yari kwavuga yavuze ko umugambwe wiwe umugambwe yemera ari uwiwawe urumva icyo kibazo wewe akubwiye gutyo nta byinshi ukivuga ko muvuga cyo kimwe si byo nta byinshi mugabo akariho karavugwa umushinga nawe yego
uburabyo aho twari yarusha mu ndwiheze urwandiko konsiliya yatuye ku mukono n'imigambwe yindi icuditse n'ubutegetsi nibaza ko ata murundi yaba agihendwa n'abo bashyigikiwe n'ubutegetsi ngo ni porona irongowe na konsiliya ngo hari irindi jambo bavuga atari ryo sende defide ibatumye no kubonana n'abo bantu bafashe uburundi ntibyashoboka atari aho bahonyora dediberike ntibyakunda ibyo twarabibonye urwandiko basohoye rwarabigaragaje sinavuga menshi ku kibazo cy'uko ari abanyapolitike n'ibyo barondera ibibanza ibyo vurema nabyo nyine biriho kandi birababaje kandi biri muri abo nyine biri muri abo nyine nicyo gituma twasabye no mu biganiro twagiyemo yuko bora mbega hageze ibiganiro ko hari imigambi itarigera ivuga ihagaze ku bibazo bihanze uburundi itarigera ijya mu matora haheze amaregisitratire abiri ngo ipfume yipezana no muri komine naka mbwa hageze ibyo biganiro ukabona baratonze umurongo bose akanya icyo cyerekana ko hariho abagaburanyama kugira bazoze kubavugira nota mu mugambi uri ku butegetsi bace babaha ububanza butaje ntibuzi reka duhe nicyo gituma tworaba imigambwe ifisa biserukira akaba ariyo iseruka muri ibyo biganiro reka duhe ijambo Ngaho eh, wagira uruhogyo akanya karagiye rw'ubutega mushira ntahe ibiganiro ku- tasiyansi reka duhe ijambo na emmanuel bamenyekane agira icyo avuze kuri izo njyane n'ivyo vyashikirijwe na mushira ntahe yafashe ijambo jean mu kanya gato christophe M- murambarira Eh, mu kanya gato cyane rwose mu munota umwe eh, mushira ntahe emmanuel bamenyekane
murakoze Eh, je ndibaza ko ku byo baje kuvuga banjaniranije nari natanze akarorero ka iprona mfatiye ku munywanyi jean yari yayivuze mugabo ivyo nari navuze eh, biri varable bira- bi- biraraba n'abasendedefdd biraraba iprona biraraba n'abafrodebu Eh, urabona ko imigambo yose igenda itavuga rumwe ni ukuvuga ko n'umuhuza bashobora kumuyobya ntamenye ingingo afata ibereye iyo ariyo donko sinashatse gushimikira kuri iporona gusa nari nayivuze kubera yuko umunywanyi jean yayivuze Eh, icyo kibazo kandi kirakomeye kubera yuko uravye nk'abari ko ba- bari baratwaranye hamwe eh, na perezida nkuru nziza muri sen- ari abasende david dama bakamuyonkorako bagaca bagenda bavuga ko batavyemera kandi barakoranye imyaka n'imyaka urumva ko bitoroshe icya kabiri naco cerekeye ibi vy'ibiganiro ibiganiro eh, uku bariko barabigira jewe nibaza ko ata kintu kiboneka kizovamwo yuko ingorane ntabwo zavuye kuri iyo manda ya petero nkurunziza nkuko ndabivuga ima ivyerekeye ivy'amamanda nyeka vyanditse ku matarasi zibiri canke zitatu mu makoro ya arusha akoro darusha n'impapuro ijana na mirongo umunani na- na- na- na zitanu sipa zirenga ijana na mirongo umunani zivugamo ibintu vyinshi vyinshi cane rwose kandi vyakurikizwa neza hano mu gihugu egome urumva iyo ba- iyo bavuze byariko bikurikizwa byari bijanye n'intwaro rusangi uravye akorodarusha igihe yaba- yajaho eh, igihugu cose mu burundi bwose bwatwarwa n'intwa- n'intwa- n'intara imwe eh, bwatwarwa n'ubwoko bumwe ugasanga vyari vyarateye mubabaro reka abenegihugu akanya kariko katujana dufise abadepite bava mu ntara Ndabibutse, zose, abaguverineri muze zose muraraba batwara amasaha mu yanyu.
ntara. urumva ko ivyo vye- vya manda ya perezida ko ari icitwazo kuko i- mirongo icenda na gatanu kw'ijana y'ivyavugiwe yarusha vyarakurikizwa E, urakoze uh, mushyantahe uh, Emmanuel bamenyekane ndabibutse kandi ko muza murampa umunota umwe reka duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika richard mwiriwe neza
mahoro cane Em, amahoro murafise iciyumviro murafise ak- ikibazo munyarutse
ego ni ikibazo ngira ngo tumbere kigwe muri intererano je mfise ikibazo ndi nashaka kubaza uwo mu ipronos menganitasiyana Mhm.
mu myaka yahera gihe baja mu biganiro arusha bagiye kenshi barya ba- ba- bagi- baburana bameze nk'ababurana canke baharira bamwe bavuga bati igisoda ciharijwe n'ubwoko bumwe intwaro nti- ntica mu matora y'ukuri haba amakudeta n'ibindi n'ibindi ariko ubu rero bigatangaza ingene umuntu asanga barya nyene baburana ubukumva umenga bamwe bakavuga ngo ubwoko bw'abatutsi buriko burarenganywa aba ba- aba- ndiko mvuga nka barya ba minani kandi ubwa mbere nabo bari abo baharira mbega bijya by'ukuri nabo nyene niko babibona kumenga bobo umuvuduko babivugamwo abumenga siko babivuga mbega none nk'ubu uye turavye ibibazo vy'abajana arusha kiriya gihe ubu naho ku by'ukuri nibyo bihari ikibazo cari kihari burya ayi ngaha mu burundi ntibarashobora kucitorera inyishu ntihazogera igihe kumbure n'amakungu akabahaga bakavuga ati aba bantu ivyo rero byose ivyabo ni nk'ivy'abana kubera abona akariko kose umenga akaja mu kirere nk'uko umenga bobo nta jambo canke nta mwizigirwa n'umuyoboro nka mu burundi bavuga ati reka tu- abahuze canke reka turabe twebwe ubw'iwacu turabavukanyi ikintu bakavuga ati twojana hanze cananiranye kuko je ndavye ivyo bo baharira mu vya bihumbi bibiri vyari ibintu bifise ishingiro vy'ukuri bibonekana uvuga ati iki iyo ivyo rero byose amakungu adahagurutse ibara yashobora kugwa none n'uwo munsi niko biri nta Egome- kintu bashobora kuvuga ati natwe reka tubihe ijambo murakoze urakoze richard ku kibazo cawe Mhm.
reka duhe ijambo uh, atasien simwana aba ariwe atangura kwishura ico kibazo mu kanya gato iraba ku isaha umunota umwe tasien Ego cyane murakoze Federico. Eh, Ndashimye imvugo ya Manuel na Richard kandi turabishyigikiye ko ko i- ibibazo abarundi bonyine bashobora kuvyitorera. Mugabo akahaje n'ivyo navuze na kare twasabye kera ko twoje inama n'ingingo mugabo abatwara igihugu gushika n'uno munsi baradadaza. nicyo gituma hatinze hakajamwo abanyamahanga n'ahandi twese ntituryoherwa n'uko twokwama tugora abafasha uburundi icyo ni icya mbere icya kabiri rishara aravuze ati mbega none ibibazo byari mu bihumbi bibiri cyangwa mu gihumbi n'amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani aho baje yarusha nibyo bikiriho ko twosubira hariya biracariho cyane kuko ibyo bari barumvikanye ngo n'inzego z'umutekano zo kubakwa ubu niko birasambuka byarasambuwe kubera abo batemera amasezerano yarusha ubu rero kugira dusubire kuyubaka kugira dusubire kubaka izo nzego uko amasezerano yarusha abivuga abategetsi baranse ko baganirira ngaha i burundi gushikaho habamo ibibazo by'umutekano kuri aba na bariya bamwe baratabaromoka ubu rero kugira bishobore kuvuga kugira bivugwe bitorerwe umuti nta handi byobera kuko abo badafite umutekano wabo ntibuza kubivugira mu burundi batazi ko baramuka ntaho byavuye ko tuja hanze n'ahandi uvuga ngo ingorane zavuye ku kiringo cya gatatu ngo ngo kubera icyo kiringo giteganijwe ku mpapuro zibiri ngo akorodarusha igizwe n'impapuro ijana na mirongo karara mu ruganda ntibacura uwo avuga ati sinemera ko manda zanje ziba zibiri gusa aca afatira kuri ibi by'umutekano aca afatira kuri ibi singe ni inkewa ziserukirwa
reka duhere ijambo reka duhere ijambo ponsiyo ndayishimiye nawe nyine agire icyo avuze ku byashyikirijwe na rishara mu kanya gato umunota umwe mushira na hehe ponsiyo
urakoze kumpa ijambo ni ikibazo kikinezereje rwose ati none ibibazo bihari uno munsi nicyo kimwe n'ibyari iyarusha twebwe mu muganga udasigarana ikorona tuvuga yuko ibi biganiro bigiye kuba byo kwisunga amasezerano y'amahoro y'iyarusha nuko rero ibibazo turabona ko byinshi byaratoye inyinshi amasezerano y'iyarusha ndetse ku bwacu tubona yuko ibibazo bihari ubu ari ibibazo bisanzwe cyane bitoye ni ikibazo cy'umutekano nabivuze ni ikibazo cy'ugarukana kwizerana ni ikibazo cy'impunzi nayo ahandi hoho mu ido n'ido ry'ingorane abarundi bagiye baragira arusha yabitoreye inyishu ubu tuvuga tuti ibiganiro bihari uno munsi ntibyisunge amasezerano y'amahoro y'iyarusha kumbure barabe utwatiriganye muri ayo masezerano n'iyarusha tube ari two bahinyanyura mushe na Emmanuel bamenyekane namwe mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe
abivuze neza Ponciano ibibazo byinshi byinshi twari dufise gushika mu bihumbi bibiri byari byatorewe inyishu mu masezerano y'arusha ahubwo icabuze kandi nzi neza ko abariyo bari barakivuze cyari icyo bita rapatirima y'amadeba yari yarabaye arusha kandi icyo cyaratumye ibintu byinshi byononekara iyo ibintu twari twaravugiye arusha mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda n'umunani gushyika mu bihumbi bibiri baza icyo kiganiro twagiriye arusha tukakigirira i burundi nk'uko twari twabivuze mu mutekano ntangere n'amakungu yari yabidufashijemo izi ngorane turimo ntabwo twari kuzijamo yuko n'ubu hariho abaguma bikika mu cyiza bari batumye tuji arusha kubera ko bari bafashe ubutegetsi ku nguvu n'ubu bashaka kwikika mu cyiza ko bashaka guhirika ubutegetsi muramba bareba ko ndabivuga ndabidudurira ko gutyo ni bya bindi by'ugudahana byamye biranga uburundi kuva bwikukira n'ubu ukadusanga nuko bo bari kubatira refisere nk'uko bavuga mu gifaransa ingorane bahera ku ngorane zisanzwe ziri mu bihugu byose ingorane z'ubukene ingorane zo kugera la jeunesse ingorane zo kugera l'education ziri mu bihugu byose n'iziri mu burundi icyo kibazo muvuze mushira na Emmanuel cyo kudahana ni ikibazo cashikirije cyane rwose n'abarundi bafise intumbero gutegeka aho kwigenza nk'abantu bari kwarongera guca amafaranga muri ivyo vyane bose tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika jean marie jean marie miriwe neza muratwumva murafise ikibazo murafise iciyumviro yego egera telefone uve ahantu hari induru unyarutse
ubivanye n'ibintu turi ko tubona muri kino gihugu alo duga ku ijambo unyarutse
iby'ukuri turi ko turabona ba porotisi bari ngaha muri kino gihugu ni nk'intererano zo kuvuga ngo n'ibindi yego kimwe nk'uko nkatwe tw'abanyagihugu boraba bakatwondera amahoro kubera uri kuraraba ibintu bakora hagati y'ubutegetsi buri ku nk'intwaro ihayitwara iki gihe meme n'abaporotise bahari ubu by'ukuri urabona yuko bapfa ubusa kimwe bapinda nta kintu kirekire do sipesiyare bapfa atarinda muri byose rero ni nk'uko bogira ahacu bakatwondera nk'amahoro gusa nta kindi ibindi sinari nabiteguye vema bibaye siripurize nicyo bituma atabirebire nabivugako urakoze jean marie reka dutangwe kumushyira nawe pensiyo abarundi icyumviro jean marashikirije ni icyumviro abarundi batari bake bariko barashikiriza ko ah, ah, ba- ah, amahoro mu burundi aricyo kintu abanyapolitiki bari bakwiye kwitaho ariko bakavuga ko abanyapolitiki muri iki gihe batariko baravyitako mbe ntimubona ko ivyo bizogira ingaruka ku bapolitisien mu gihe abo barundi nyene bitwa ko bariko baraserukira bitwa ko bariko barakorera bamaze kubona ko ikibazo nyamukuru mu burundi cotorerwa umuti mu kanya gatoya ariko atariko bi- biriko biragenda mu kanya gato umunota umwe
ego ngarutse ku kibazo ingene izi ngorane zavutse zavutse ku kutumvikana kuri ibi biringo by'umukuru w'igihugu kandi byari gushoboka ko abantu bicara hamwe bakabitorera inyishu imbere y'uko ibintu bishika ngaha aho biri Eh, byavuye rero mm, ngerageje gusongora kugu- ku guharanira ubutegetsi urumva ni ikibazo cy'ingene eh, abantu bashaka ku butegetsi rero oh, ku bwanje n'ibyo uyu ashaka kutubwira aradukebuye aradukebuye ku buryo ati naho abantu bogerageza gupfa ubutegetsi nta kuntu hoheza ngo hapfe abantu abantu bahunge abantu bagire gute ati mbega abany- abanyagihugu ntibazohava badukura ko intoki rero nibyo naje ndabona yuko muri bino bihe ah, abanyepolitike dufise twokwikebuka tukaraba tugashyira imbere ineza y'abanyagihugu gusumba twe muri iyi porona twavuze tuti dushyire imbere umwumvikano twarabona yuko bishobora gutera ingorane hakaba ingwano hakaba abahunga n'abapfa tuti dushira ku munzani tuti kugira ngo ntihagire abantu bapfa kugira ngo ntihagire abahunga tugire gute twe tubona twoshira imbere amahoro inzira y'amahoro no kuvuga inzira y'amatora n'ahandi ho tukaja mu myiyerekano mu migumuko mu ngwano abantu barapfa kandi abanyagihugu nibo bahasigara egome kugira ngo mwarabibonye ko etasien abanyepolitike benshi baciye bahunga bakigira hanze mugabo abanyagihugu ngaha i bujumbura cyane cyane mu gisagara cya bujumbura ibyo twabonye twarabibonye kandi nibaza ko byaduhaye reso etasien sibomana kuri ico ciyumviro ca jean marie
murakoze n'utuntu dutatu abavuga ko eh, amasezerano y'arusha yatoreye yishyura ibibazo bitari bike na jewe turabihuriza ko mugabo iyo byanditswe muri ayo masezerano no mu byiza shingiro ntibikurikizwe ntaho tuba tu- turiko turaja aricyo gituma tuvuga tuti ibibazo bya cntb justice transitionnelle ibyo kuraba ibitigi bitegekanijwe mu nzego z'umutekano n'ibindi bibazo byategekanijwe turabe urwego rubishika ko bikurikizwa uko byanditswe icya kabiri ati twebwe ponsiano jean marie ati abantu bapinda ponsiano ati twe twaciye duhitamo kwigira mu matora kuko twarabona ko ikibazo gishobora guto- gutwa- gutwa- kubyara akarambaraye mbega none ko manuel yavuze ati ikibazo cyo kudahana mu burundi gufata umuntu avuga ati "Kuri- ku ku meza y'iwanje cyangwa kuri interedi iwanje cyangwa akagwi k'iwanje ndapfutse amasezerano ndarenze ku byo abarundi basezeranye ntegereza gutwara ku nguvu uciye umuhebera akabifata gutyo uba uri kurafasha abarundi ejo kuzokinga ibindi ashobora kugira ari ku gatwe kiwe cyangwa ku gatwe k'umugwi bari kumwe aha niba uca ubonera la responsabilite uruhara Yego, me- rw'abanyapolitike mu magomo ibihugu bicamo reka nawe nta reka nawe mushira kuvugira umugambi nahe kumuvumba iyo amategeko ahonyanya hariho amategeko ategekanye ingene abantu bahanwa ahubwo no gufata rotoroparirekorone gufata intumbero y'uko dusaba tuti mbe umuntu atwara akarenga ibyiza nshingiro canke akarenga amasezerano y'arusha ibi twomufata I- gute ico nico iki- aho kiba- rero ikibazo abanyapolitike nk'ico batarahashika mushigantahe bazoba bariko barakamira mu coze abashobora gukoresha igikenye mu buryo ubwo aribwo bwose reka namwe mushana Emmanuel bamenyekane mugire ico muvuze ku ku vyashikirijwe ku ciyumviro cashikirijwe na Jean Marie mu kanya gatoya isa- eh, umunota umwe
murakoze Eh, mbo ikibazo tasiyana yaje kuvuga sinashaka kukigaruka ko kubera yuko ndibaza ko perezida nkurunziza atari we yitoye yatowe n'umugambwe hama inzego zibijejwe zirazunganira hariho n'ayandi ma institution yabishyigikiye ntabwo nashaka kubigaruka ko kuko urumva eh, on ne va pas individualiser le, le problème mweco nashaka kuvuga coco ku vyerekeye abe abenegihugu ugene babona abapolitisien nibaza ko vyamaze kuboneka neza na neza ko abarundi batakijana nyabahururu murave kugena imigumuko yagenze ikaguma iri mutakura cibitoki ngajabe eh, musaga yaba bene gihugu baravyiyumvamwo bose batezwa kugumuka igihugu cose kiba carahiye barabonye ko ari imikino ya politike bayebera abapolitisien bashaka kubandanya bavyirukanga mu bari babikeneyemo amaronko Ego me- abandi benshi baraja mu ntumbero y'amatora nk'uko vyari vyarateganijwe muri akoro darusha eh, haheze imyaka cumi n'itanu ego mereka nibaza ko rero ni byabandanya gutyo abapolitisi batigenza neza abenegihugu bazogumana babavako kandi babandanya bakurikiza intumbero oh, zitanzwe n'abategeka igihugu mu kanya gato turasozera ikiganiro ariko ntitwogisozera tudahaye ijambo wa- mu- umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika mbona ari ku murongo eric mwiriwe neza
mwiriwe fede murakomeye mutange iciyumviro Yego.
cyane canke ikibazo akanya kariko karagenda turabe ko twobaronkera inyisho n'abashinga nayo twatumiye
yego murakoze cyane agenda mutabatumire ndakumva hama yewe ku cyiyumviro nari mfise nahanini nagira mvuge kuri ico cuwo yitwa ko avuze ko ari umuporona wo muri leta naho tuzi ko ndabimana rero yabisambuye mugabo ahanini nagira mvuge nti ko avuze ko ngo byabaye bavuga ngo ni imigumuko ko byabahaye reso data wanje bakavuga ngo ego iyo reso umva ni- ba- babonye ko kurenga amasezerano nabo nyene ko atari ikintu coroshe ku buryo data wanje imigumuko yabaye ejo canke hirya ejo usanga kizokiza kuko ku bari barenze amasezerano ni uko umva bagiye barabwira ukoye abantu bose uzosanga co kimwe nk'ubu yaravuze ngo ngo igihugu cose niyo bahagurukira ngo uwa ngo vyabaye ku mutakura c'ibitoki ngo igihugu cose ncahagurutse burya nuko naho nyene baciye barungika igipolisi rega bose barabona ko aharimwo ibintu vy'ukumengo hari ibintu birenzwe wumva mugabo ahanini gusa jewe ico nasaba navuga nti abapolitisiye n'ukuri nk'uko baja iyarusha ntibagende baduhondera amahoro bumvikana kugira ngo iki gihugu kironka amahoro ntibagende nk'uko biyumvira ibiti mugabo bagende Yego me- biyumvira ikibazo nahanini kihari mu burundi c'abantu bariko barapfa Yego kugira me- banze bagarukane umutekano A- kuko aka- nta biganiro vyobandanya mu mwanya abantu bakiriko barapfa barongere kwanza umutekano abanyagihugu bato bato hanyuma ibisigaye mu nyuma bavyumvikana mugabo igikuru nk'uko bose babishikirije dukeneye amahoro abantu bareke kuba bicwa n'icyo gipolisi canke urunziza murakoze akamo eric ashikirije ko kurondera amahoro abarundi ni akamo ah, kihutirwa cyane rwose ah, nta bantu bakwiye kubandanya bicwa mu gusozera abashinga ntaye mwese turi kumwe nashaka umwe wese ampe amasegonda make make ndabona akanya ari gatoya cyane rwose eh, dutangure kuri wewe eh, mushinga ntahe eh, tasien sibomana eh, igihe ukuri kuzoba kumaze kuja habona ah, abantu bose bafite uruhara bagize uruhara mura- mu- muri ibi bintu hashizemo abarundi ingwano n'ubwicanyi eka eh, n'ubukene guhungisha abantu eh, abantu bakaja kuba mu buhungiro mu gihe kingana gutya eh, barakwiye kuza kwitwa intare mu gahanga canke baga- bakanasaba n'ikigongwe abanyagihugu amasegonda mirongo itatu kugira bose bishura ico kibazo uvuze kuri nko kurema nka wa wundi avuga ati bakubise uba ugomba kurira urazi ko n'izi by'amategeko rero nagira ngo nshingire intahe umuntu wese yagirizwa amabi cyane cyane ashikanye burundu ngaha bugezi nicyo gituma icyo kibazo mariye ndacishura ntayo ry'imahanga imvu n'imvano y'aya magume turimwo eh, baba abarundi barayazi barayizi baba n'abanyamahanga dusaba ahubwo ko umugwi wigenga kuko ubutungane bw'u Burundi urazi ko bwa eh, bwa rurembo bati warapfunywe ntiwapfu- wapfuye ntiwapfunywe, uranyarutse eh, warapfunywe ntiwapfuye reka duhe nabwo n'ijambo nyene bwarapfunywe amasegonda mirongo Eh, itatu sinzi umwe ko umwe butarapfa dusabye umugwi wigenga ahubwo uzi ubitohoza hakiri kare yego me- nayo ahandi kuvuga ko icyo kibazo nocicura ndidinganya twe turashigikiye ko abakoze ibyaha byose bovyishura Ego me bikurikije na- na- nawe mushya nawe Ponsiyo ndayishimiye aba- abantu bose bazaba bagize uruhara mu byashikiye Burundi barakwiye gusaba kigongwe abanyagihugu amasegonda mirongo itatu
Eh, urakoze cyane ariko nagomba mbanze mvuge ku kibazo bambagije mutari mwampaye akaryo ko kwishura bambagije bati mbega umuntu ubonye ariko ararenga amategeko ariko ararenga amasezerano ariko ararenga ibwirizwa nshingiro ngo woca umuhebera nagemo ndababwire yuko muri barya nyene reka reka n'icyo ba- kibazo ba- ura- nabona Muri akanya bajyanye- nari muri- naguhaye amasegonda mirongo itatu reka ndahe na n'umushyana Emmanuel bamenyekanye ntiwashoboye gufa kwishyura akanya karagiye Emmanuel barakwiye gusaba abantu bose bagize uruhara barakwiye gusaba kigongwe abanyagihugu mu kanya gato amasegonda cumi jewe nasaba ko abo bari arusha ahubwo bafasha umuhuza n'ayo mafaranga bariko barakoresha ngo ni ibiganiro ko boyashira mu kurondera ukuri eh, ku- kwagiye bashinga ntaye mwese ku- ku- twatumiye ku- ku- emmanuel kugira abantu bamenyekane bose murakoze babe bo cyane kwishura rwose ibicuma ku kanya batanze.
mwatoye kugira ngo tuganire tasien sibomana ndagushimiye ku kanya nawe watoye kugira ngo tuganire nawe ponsien ndayishimiye Eh, ndagushimiye cyane rwose akanya kabaye gato cyane rwose nzosubira kubatera akamo murakoze turashimiye na enjeniyeri yadufashe mu iyebu y'ibyuma tukaba dushimiye na fatu karara yadufashe ku kwegeranya ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese